Irelu Odua come here. My name na Bose <laughs> my name na BC LGs <laughs> TV. BC LGs TV. Sorry guys. <sighs> Excuse me. So my correct people, and because of this Irelu Odua ah, when he goes social media on the day of olori naomi birthday when e go dey write nothing wey e no write i no see wetin wrong with olori naomi dressing so na irelu odua and eh, Ol eh, odibini eh, arewa na im condemn the dressing When he go go the zuma the zuma the zuma so arewa when when he not get sense you understand me na i e go dey condemn something like that. so my correct correct pipo abeg if you never subscribe to my channel make you help me subscribe and make you share this video so that they go hear am for everywhere abeg share the video guys so my correct people, the thing when i read for there not be i take time to go check Not be today she start to blast olori maybe people don't know like me i didn't know i didn't know i just my first try whose day that um, is it yeah second day of his her birthday Now when i know be that one when arewa dey read waiting the lady write so the something just invest me because of the vex and the dey I'm not really come take time say make i go because i dey busy make i go take her so the way they dem say dey tok am di something dey too much so na make me just go now now I'm gonna carry myself since yes i dey busy since yesterday so now i go check am The one she felt right wen when olori now naomi comot for palace That one when she felt write no be smarting. The di one wey anytime when olori when she see not be today she start to dey blast herself no be olori naomi she dey blast so my correct people, na she come write write write write again for olori naomi you understand me no be small thing she write say cloth wey she wear she no reach to be eh, dis thing she no reach to be anybody uh, queen you understand me she just dey talk some things wey e no make sense say she not reach to be anybody queen she not be queen she be queen of social media not be queen of ileife say cloth when she wear i not see wetin she wear wetin comot for there and this woman na person wey be say now i no understand why things dey go on like this. whether oni of ife na I they give them the chance to talk am i don't get it you understand my people? i don't know whether now only of pipo dey give dem di effortry to dey um, blast the wife like that. I'm waiting me i know all dis tin eh e go even make the the the bullying is too much e go even make this woman self. me sef i don't tire you know i dey confused now Because what did this woman write The eh, the things when i even go read there eh, When this woman ride against somebody picking, somebody wife and the husband no stand up make it take action supposing the husband take action or supposing we we don't see us since all this time we don't take action just like the way we can't take action right now for this person arewa own because we don't know say now arewa go stop fear no go let arewa try that nonsense again because if you try I be say she chop winch my people. if I arewa try try wetin im dey try before na be say arewa don eat winch you understand me so as i see this one now na i say make i carry am come out if you see wetin e write say olori oh, me no fit to be the queen e no fit to wetin she come wear my people. na the raining cloth wey e dey rain na she wear o oh. no be breast o oh na they they they use brand, brand something brand material they go use and sew am together una know say olori naomi get una see the time when olori naomi carry pikin you understand me be like say dis cloth if you wan wear am you con wear eh, eh, waist trainer then if you wear waist trainer everything you know olori naomi carry breast na una know god bless her with everything and the club fit her man. People they die put what he why be say things when he fit this lady What do you una want make this woman do What wetin una want make olori naomi do you this woman you this woman you are very very senseless What do you come say make olori naomi do why you come they castigate and they bully her like that? They call her no not evil respect for a pikin wetin dey happen abi you dey sleep with the husband you dey sleep with the Ooni of Ife are you are you you dey you dey you dey chop the thing because na only when you dey eat the thing na you fit dey talk your the thing too much the insult the bully too much the bully too much you just wake up go right right right right when you see say they don if they don't come out for you this time around before olori naomi no the the no we now we don come we go come out for you May you try another one again so may you try another one again write up do another write up again we dey wait we dey wait you do it we are waiting for you to do another write up we come out for you i swear I swear to God, we come out for you. If you know what is good for you, just keep your hand to yourself. Don't try it again. You see Arewa, what happened to Arewa? So that will that will be exactly what will happen to you. We will so bash you. We will so come to your. I will so come to your this thing, your your your your IG page to write what you don't expect. Stay away from Olori Naomi. We love her like that. We love her. We love her. Everybody just, what did they worry on her? You won't be mother. Now they, they, they insult somebody, picking, queen for that matter.